attam gaarii bultee mishoo bultee Fayyama.
nageellema Kam nagamu?
hooma nagaa Fayyama.
fayyaa mara nagaa ahaa matsaafaa nabbabaa arta ee matsaafni kun gooftaan keenya yesus kristos akka nuuf du'e nutti hima namni ammoo golgoltaa hulee jedhan fidan obboroo fannisan sababa maaliitiif fannisa yesus kristoosin jarri fannisu sun itti aareeti mo'oo ee ammoo yesus kiristoosiif jedhee du'uu waan soqeef samayii gubbaa ka jiru waan isi jaalata yesuusin siif kenne dhugaa na'umaaf du'e inni zamana gudda'an duratti waan ardiif samii uume achiin maayeessa nama tokko uume niitiilleen kenneef ilmalleen kenneef ijoolleen maayeessa dhalatteef illee guddu ammoo waaqa dhiisaniit hujii badaa faana deeman achiin maayeessa waan dhib isaan isaan balleessu itti erge noe ka jedhan namtichi haadha manaa ka ufiitiif ijoollee sadiin haadha manaa waliin hambise jara san il- irraa ija- namni guddaan dhalate yoo san ammoo afaan tokkocha callaa dubbataniiyyu yoo san ammoo karaa waaqaa dhiisanii yaada ofiitiin deeman yoo san ammoo adda akka badan afaan isaanii adda jijjiire achiin maayeessaa waanni ka isatti amanu nama abiraamin arge achiin maayeessa heera kenneef ka tsaafame dhagaa lamaanitti tsaafame waan ammoo heera kana bulii yoo dhabaatan qixaata argattan jedheen heerillee ammoo ka akkanaati waan illee akkana jedheen an ammoo waaqa tokkocha dhuga'aati waan ibaatittin sagadina ka mukaa ka dhaga'aa ka bocan kanattin sagadina maqaa waaqaa duwwaan hin waamina guyyaa waaqaa ulfeessi ka eebbifame abbeetii haa ta'e ulfeessi hin ajjeesini niitii ambaan tuqini hin hatini dharamma sakkarini haqa ambaan kajeelini heerri kun dhugaa ta'uu qalbiin tiyyanaaf masakkara biyyi itti bulee raaree lakkii heera waaqaa hin balleessan namni marinuu heera waaqaa hin diigee aniif atillee heera waaqaa balleessineerra haa ta'u malee waaqni nu jaalata nu gara ga- rakkoo akka dhaqne hin jaalata yesus kiristoosin nuu kenne nu ammoo heera waaqaa waan balleessineef yesus kristos nuuf du'e du'ee awwaalamee du'a keessaa ka'ee jiraataa ta'e maa'essallee gara mana abbaa ofii deebi'e ammallee warra amaneef fulee midhaassa nama amane ta'uuf attamitti danda'a cubbuu dhiifteetiin gara isaa yoo deebite hin fayyita cubbuu kenna yoo itti himanne nu qulqulleessa cubbuu kenna balleessuuf yesus nuuf du'eera inni ammoo guyyaa guyyaan hunda nuu kennuuf du'a keessaa ka'e dubbii isaa hin dhageenna guyyaa guyyaa hin kadhanna gaafa maraa faana isaa deemna dhugaa ta'uu hin amanaa hojjechoollee hin jaaladha maarree cubbuu kana dhiifteetiin ati isatti yoo amante hin fayyita jireenya kan keellee isaa kenniitii ji- guyyaa maraa isatti amane anillee ammoo isatti amaneera guyyaa guyyaan inillee kanaa godhu argeera yesus ammoo akka si fayyisu dubbiin kunillee ammoo ka dhugaate haadha ammoo dubbii tana waan na dhageessifteef guddiseen gammada
zabana durii namni marrinuu horoma bada waan ammoo hin jedhee balleessan namaa guddatee hin balleessa waaqaaf ka ajajamu nama tokkocha calla maqaan isaallee nohi jedhama waan noh'een akkana jedhe nama gorsa firdiin guddaan isinitti dhufa jedhe balleessaa keessaniif bisan ka biyya fixu isinitti erga araara akka argatani gara kiyya akka deebi'an itti himi maa'essallee waan nohiin akkana jedhe markaba guddicha hojjedhe bisan ka biyya balleessu yoo dhufeetiin jedhaatillee manni kan keellee ka itti haftani nohi markaba hojjechoo hin qabe markaba kana gizee hojjetu waan bisaan biyya balleessuu kana biyyatti hin himaayyu biyyillee itti kolfa karama cubbu'uu deemani gara waaqaa hin deebine guyyaan illee hin gaye waan dhilamuullee nohiin akkana jedhe warra kan keetiif horii maraa lamaan lamaan gara markabaa galchi jedhe gizee sana hora qonqa attamiisitu jira galchee kanaan waan balbala hin cufe maa'essallee rooba guddaa roobe gizee sana ammoo namni gara markabaa dhufee balbala dhadhayaa jiru noe noe nuubani jedhanii itti iyyanuyyu noe noe maal banne maal banne maal banne banne maal banne Noeen ammoo turtaniirtan jedhee itti deebise. Waan illee balbala cufeera. Bisaan ka biyya fixu lafa maraa hin dhossi. Nu nama badaa maraa liqimseef fixe. Noeen ammoo warra ofii waliin hin hafe. Adhallee namni biyya kanaa marrinuu bada'a. Hinataa dhara dubbata. Wal lola wal waraana. Wal ajjeesaa hin shaarmuta. Hin machaayaa hin arrabsa. Guddaa cubbuu waan waan hin hojjeta. Sababaa cubbuutiif waaqaan adda ta'ani. Waan inni gara isaa akka deebi'an hin waama. Gara isaa deebi'aniitiin akka fayyanii guddisee hin jaalata. Gara guddinni ammoo hin dhagayan. Waan ammoo qulqulluu karaa badaa hin jibba. Cubbuu kennaaf ammoo nu qaxxa'uun hin ta'a. Uf duranaallee firdiin ibaa hin dhufa gara biyya kana. Bisaan biyya fixe san irra ammoo katar horama guddaan hin dhufa. Warri badee jedhe gara ibidda asaabaat darbaman. Waan ammoo nu jaalata. Tokkochi kennallee akka bannu hin jaalatu. Karaa itti hafnu nuu midhaaseera. Inni mataan isaa tuufoon uffatee gara lafa kanaa dhufe. Maqaan isaallee Yesuus Kiristoos. Cubbuu kenna baadhatee masqalii irratti nuuf du'e. Gara waaqaa kan nu galchu karaa nuu bane. Karaa isaatiin hafuu hin dandeenye. Nooyaa warra ofii waliin markabatti galee hafe. Akkuma kana Yesuus Kiristoos karaa jayinataa balbala nuuf hin ta'a. Ati cubbuu irraa deebi'iitii gara waaqaa deebi'ii akkana jedhii kadhadhu. Waaqa kiyya cubbuu guddaa hojjadheera. Cubbuu kiyya naa dhiisi. Firdii dhufu san irraa na hambisi. Maqaa Yesuus Kiristoositti hin amana. Dubbii isaatiillee hin ajajama. Maqaa isaatiin na fudhadhu. Amiin. Ati dhugumaan Yesuus Kiristoositti yoo amanteetiin jette firdii dhufuuf ibidda asaabaa irraa si hambisa.
obboleessa kiyya waan maal alchiisu bi- waan biyya kanaa sii himu uf hin jaaladha ka maal alchiisu yoo ta'e dubbiin ka dhugaati ati akka beettu uf guddaa hin jaaladha sababaan ammoo kana yoo fudhatte gammachuuf nagaa argita maal inni dubbiin akkana nama ka ta'e yesus kiristoos du'a irra ka'eera dubbii ammoo inni masqalii irratti fannifameera miti ee fannifameera dubbii ammoo guyyaa sadeessoo du'a irra ka'eera dubbii ammoo kun waggaa guddaan duratti hin taane kana dhugaa ta'uu attamitti beekta
maaraamta jedhamtu na'nittiin takka ollaa ofii waliin gara awwaalaa dhadhee duwwaa ta'ee argite maayeessa yohannisiif phexros awwaalii duwwaa akka ta'e argitee deebite yookfoon isaa hatamee jira
kun waan hin dandeenye sababaa wotaadaroonni jabeessitee eegaatti yesus boolla keessaa akka ka'e namni argee woy ee nama guddaa arge dursitee maaraamiin boolla bira argite maayeessa phexrosiif kaibaallee hin argan maayeessallee namni dhibba shanii kataru hin arge yooki nafsii callaa argane hennaa argane akka keenna yooki akka nama baafoon hin qabaa ee foon qaba nafsee callaa miti toomaas ka jedhan namichi tokko foon isaallee hin tuqe ammoo obboleeyyii ufii waliin illee hin nyaate nafsii ka ta'e maruu hin tuqamu hin nyaatu ka du'e du'a irraa atta ta'e ka'uuf danda'a yesus gooftaa dhugaa ta'eef du'a keessa hafuuf hin danda'u ka'iimni isaa du'a akka injifate hin hima jechi waaqaa akkana jedha yesus du'a irraa yoon kaane karaan fayyummaa nuuf hin jiru dubbi ammoo galanni waaqaa haa ga'u ka'eera Hunna sheexaanaatiif du'allee diigeera.
amantooleen du'a hin sodaatanii Qalbii dhugaatiin Yesus Kiristoosiin ka fudhate hin sodaatu. Hin beeka. Inni hinnaa du'e gara Yesuusii dhaqee isa waliin leetoo hin le'a.
amma yesus eessa jira Samaayii jira.
samaayii eega jiraate nurraa fagaateera
Waa. Ee samaayii jira. Dubbii ammoo qalbii amantoolee keessallee hin le'a. Qalbii keenna keessa ta'ee nu karaa isaa akka hin dhiifne nu barsiisa.
gooftaan yesus biyya kanatti hin deebi'a
Zabana maayeessaa dhugamaan hin deebi'a. Nama saabee hin farada. Ka du'etti illee ka jireenyaan jirutti illee hin farada. Innaa isaani Yesuusii kan fudhanne uleen isaanii ibidda asaabaa ta'uu hin beekama. Dubbii ammoo Yesus Kiristoosii ka fudhatan samaayitti ulee hin argatan.
yoom deebi'a inni Eennullee ka beeku hin jiru. Inni innaa dhufu nullee akka hin saalfanne. Qophoolee akka taanu nu himeera. Cubbuu keenna yoo dhiibne gooftaa hee nuu dhiisi jennee yoo gaafanne qalbii keenna cubbuu keenna mara irraa nu qulqulleessa. Akkana yoo ta'e inni innaa dhufu ka qophoofte taata. Akkana yoo ta'e inni hadhallee yoo dhufe borullee yoo dhufe hin sodaachisu.
gosa tiyya naa dhagaya gizee guddaa irraa jammarreetiniin sheexanaa fi du'allee dhukkuballee odoo sodaannuu turre jira. Dubbii kanniin waan sodaannee fi seera hedduutu nuuf jira.
amma dubbiin waaqaa gara keenna dhufe waan illee gara ofii nu yaama gara kiyya koottaa waliin dubbanna nuun jedha waaqni eennu waaqni kalafaaf gubbaa uume inni adullee urjillee ji'allee hundumaa uume namallee nadhoof dhiira tolchee uume maleekaa aynata aynataan uume homa hundaa uume
Waaqni homa hundaa nutti agarsiise. Qaara wanni hundumtuu dansaa ture.
achiin duubatti tokkichi keessaa boone gara waaqaatitti illee deebi'ee isa boone san maleeykonni dhibillee isa waliin deeman achii ka'ee maqaan isaallee seeyxana jedhame seeyxan illee gizee hunda waaqa waliin wallola waaqni waaqa dhuga'aati seeyxanni bada'a innillee kijiba dhiiraaf nadhollee in sossoba ammallee namoota hin sossoba ergaa isinitti dhufte tanallee isinirraa fudhachuuf ta'a jabaadha dubbii waaqallee onnee teessan keessatti dhoffadha waaqillee namootaan akkana jedhee ajaja kiyya naa eega yoo naa ajajamuu diddaniitiniini ajaja kiyya diidan hin duutan jedhe seeyxanni immoo hin duutan jedhe namnillee ajaja seeyxanaa san dhagayeetiniin ajaja waaqaa diige waaqni akkana jedhee namni hundumtuu balleessan dhuguman hundumti keenna ajaja waaqaa san diigne du'atu nuuf male dhagayaa waaqni nu jaalata gooftaa keenna iyesuus kiristoos gara biyya lafaatitti erge iyesuus marroo keennaaf du'e iyesuus ajaja waaqaa hundumaa eege waan hamallee hin tolchine haa ta'u muka irratti fannifamee du'e inni maaliif du'e waaqni cubbuu keenna hundaa isarra nuu kaa'e marroo keennaaf cubbuu keenna hundaa fudhate gaafa sadi maa'essatti du'arraa ka'e gaafa maa'essaa gara sama'iititti ba'e amma iyesuus akkana nuun jedha ani kara'aa dhugalle en jireennallee namni fedhellee gara abbaa kiyyaa ka deemu hin jiru ana malee iyesuus karaa jireenna keennaati isaan jireenni bara baraa nuuf jira inni dhugaa akka dubbatu hin beeknu dhugaan yoo isaan mannee jireenna waaqa irraa hin arganna humniti isaa humna seexanaa caalti akka ajaja isaa isaa ajajamnu humna nuu kenna gara iyesuus koottaa isa ammanna
Titi, ti, titi, ti, titi, ti.
Titichi hoolota waame moonaa keessaa yaase. Bishaan gara jiruuf margi bishaan gara jiru garas bobbaase. Tisichi kun tisicha arjichaa. ammoo gooticha guyyaa tokko muka keessa utuu deeman qeerransi hoolaa qabuuf dhufe tisichi sun daddafee dhufee xari'ee hoolaa san keessaa tokkotti illee hin qabne maa'eessa hulee margi bishaan jirutti hoolota sana oofe ennaa lafti gargalooftu tisichi kun hoolota waamuu jala qabe ow ow ow ow ow ow ow wali qabeeti galgala ammoo gara moonaa galche dubbii ammoo isaan kana keessatti hoolatti diqqatii takkatu jira tisichi hennaa waamu isiin hin qalbeeffanne isiin sun marga mishaa hennaa dheeddu karaa qalbii ufii deebite dunnuu halkan itti dhufe hoolattiin diqqattiin sun badde guddiftee sodaa jala qabde hoolonni kuwwan akka mishaa moonaa ufii keessa jiran tisichi laakka'uu jala qabe takka lama sadi afur kudhan kudha lama kudha afur sagaltamii torba sagaltamii saddeet sagaltamii sagal hai hai hai hai dhibba tokko turteeyyu amma tokkotti eessa badde hai hai hai hai tisichi mishaan kun hoolatti badde kana soquuf daddafee ba'e halkan dukkana keessa siggaa keessa olii gadi fiigaat hoolatti badde kana uduu soqu ture baa Ba, ba, ba, ba, ba. Hennaa tokko tokko dhaabatee laagaa isii hin caqasalle. Hennaa dhaabatee caqasa laagaa hobolaa bichaa dhagayeeti olii gadi fiigaa soqe. Achi maa'eessa kubattiin haqarra bahee laagaa isii caqasuu jala qabe. Sa, summaali. Hayya, hoolattii badde taani. achi maa'essa kubii irraa fiigaa bu'eeti hoolattiintu muka karakkateertu arge tisichi kun isii ka argatee fi ceekuu irratti baateeti gara hoolota kaawwanii fide dubbiin kun fakkeenna dhagaa isinitti hima namni martinuu akkuma hoolattii baddeessani nu hoomaanuu banneerra namni martinuu dukkana cubbuu keessa deeman tisichi arjichi iyesuus kiristoosi yesuus kabade hambisuuf fayyisuuf dhufe kabade hambisuuf iyesuus mataa ofii dabarsee kenne qooda keennaaf jaalatee du'e dubbii ammoo boolla keessatti hin hafne boolla keessaa humnaan ka'eera ammallee hin jira isicha arjicha nuu ta'eeti hagaadhaallee nu waama laagaa isaa dhageettee akkana jedhii dubbadhu Abeet gooftaa kiyya Yesus Kiristoos ansi fudhachuuf hin jaaladha.
Gizee isinin qaabanne Yesus Kiristoos dhufaa qophaayaa eegaa. Sagaleen kun kan Yesus Kiristoos dubbate. Gizee tokko durba kudhaniittu jira jedhani. Durbi kudhan kun hundumtuu namicha intala fuudha isaan hawwiin eegani. Wanti eeganiif waliin gammaduufi. Isaan keessaa shan gowwaa turanii shan qaroo. Hundumtuu qophaa'anii kan eegan fakkaatani. Isaan keessaa iyyuu shananuu ka ifutti gaazii naqatanii. Warri gowwaanuu ka ibsatti naqatan homaan qabani. Namichi fuudhu dhufa turraan isaan hin rafani. Halkan wal qixa taanaan waca dhagaani. Namni intala fuudhe dhufe namni intala fuudhe dhufe jedhani. Ka'a ka'a jedhani. Hundumtuu ka'anii ibsaa isaanii ibsatani. Warri gowwaanii ibsaan isaanii akka gaazii hin qabne laalanii. Bituuf yoggoma sanuu fiigani. Akkuma isaan deemaniini warri hamoommotaa galanii balbala banatanii. Durbi warri qophaa'anii isaan waliin galanii. Waliin gammadutti ka'anii. Warri qophaa'e hundumtuu seennaan balbaltiin cufame. Warri gowwoonni yoo dhufanuu weedduu warra hamoommotaa dhaga'anii. Yoggaa sanii gizeen lufee jira. Balbalti qollofamee jira. Qoonqoo isaanii ol guddisanii nuu banaa jedhaa balbala dhaananii. Maaloo maaloo balbala nuu banaa nu jalaa banaa jedhanii. Mana keessaayyuu sagalee waaqaa dhageeffatanii. Deemaan har'a aan isin hin beeku jedhee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa gara biyya lafaa kana hin dhufa. Qaaliin kun gizee hedduu matsaafa qulqulluutti caafamee jira. Dhugumattuu kun hin ta'a. Haa ta'u immoo gizee inni dhufu hin xaafamne. Yoomi gizeen Yesuus Kiristoos deebu namni tokkollee hin beeku. Hadha galgalaa, boru ganama, torbaan hadhaati, ji'a hadhaati namni tokkollee hin beeku. Haa ta'u ammoo Yesuus qophaa'aa na eegaa jedhee dubbateera. Kanaaf ammoo gizee Yesuus Kiristoos dhufutti qophoofnee eeguu nu barbaachisa. Goshoo kiyyaa isa simuuf qophooftee jirta. Yesuus gooftaa koo gooftaa koo ka jedhu hunduu mootummaa kiyyatti hin galu jedheera. Yesuus inni ka qalbii keessa fudhate bichatu karaa jeennataa gala. Ka hafuura rabbii irraa dhalate bichatu mootummaa waaqaatitti gala. Namni tokko tokko garuma mana waaqa itti kadhatan deeme'ee fi waan jennata galu itti fakkaata. Tokko tokko waan kiristaana irraa dhalatanii fi waan jennata galan itti fakkaata. Namni tokko tokko seera badaa abbootiin dhiisaniini kanaan waan jennata galan itti fakkaata. Yesus hundumaanuu an isin hin beeku narraa deemaa jedha. Yoo inni akkana jedhu hundumtuu hin gaddanii hin booyu. Goshoo kiyyaa qophooftee jirta. Yesusin qalbii keetitti fudhatte wanti abbootiin kee hojjatte hunduu homaa siin godhu. Ati mataa keetiin Yesusin qalbitti fudhachuu si barbaachisa. Ibsaa keetitti gaazii ifu naqatteerta. Gizee inni dhufu waan hin beennee fi qophaa'ii eeggadhu. Hadhuma qophaa'ii eeggadhu Yesus yoggaa dhufu si fudhata.
Nagaa ooltee.
Gaarii.
Fayyaa.
Fayyama.
Mara nagauma.
Urgaa.
Hoomaa nagaya.
Astamaarii kiyya'ee dubbii tokko yoo si gaafadhe fiqaan ni jira.
Maarree fiqaan hin jiraa dubbadhu.
Karaa cubbuu dhiisee Yesuus Kiristoositti yoo amane maal naa godha.
Obboleessa kiyya dubbii kana waan dhimataan isaatu sitti hima. Malsiin dubbii kanaallee maxaafa isaa keessatti hin argama. Waan cubbuu mararraayyuu si qulqulleessuuf gammachuu hin godha. Qilee baar keessatti akka waan awwaalanii cubbuu kan kee hin dhossa.
Haga amanee maa'essatti qalbiin kiyya gara cubbuu yoo deebi'e maal godha.
Lamuullee dubbiin waaqaa si deebif. Innillee hin jedha. Qalbii haarawaa sii kenna. Kunillee haarofni ka sii kennu waan michuu callaa soqaa cubbuun soqu. Qalbii haarawaa ka qabu namni seeyxana sodaatu. Akkana ta'ee yoo jedhee hojii dukkanaa hin hojjetu. Namni qalbii haarawaa qabu waan waan itti gammadu hojjeta waaqa gammachiisa.
An ammoo dadhabaa. Karaan haarofni kun na dhiba. Attam ta'ee deema.
Lamuullee dubbiin waaqaa siin jedha. Hafuura kiyyallee qalbii kan kee keessa sii galcha. Kanallee jechuun hafuurri qulqulluun gara qalbii kan keetii hin gala jechuun. Galeetiin si waliin hin li'a. Innillee waaqa akka jaalattu si tamaarsisa. Akkanaan karaa waaqaa sitti akeeka. Waan ta'aa si tamaarsisa. Akkanaan humna waaqaallee sii kenna.
Kun dubbii dhugaa akka ta'u ta'a.
Ee obboleessa kiyya waan hin jedha. Biyya kiyya taatanii anillee waaqa keessan ta'a jedha. Harka kiyyallee barakanni guddatu jira. isa ka galatoonfatu barakata isaa fudhachuu hin danda'a. Nagaa jaalatta inni guddisee sii kenna. Beekumsaa funna jaalala qulqullummaa ciniinnachoo qarummaa gammachuu soxxamu kana yoo soxxee jettee waaqa callaa gaafachuun si sossiisa innillee gammada'aas sii kenna maxaafni qulqulluun akkana jedha waanni nama waamate maraafuu dureessa Waanni ammoo guddaa ka itti fayyinu qoricha nuu kenneera. Amma diqqoo naa gala. Qoricha kana fudhu naan jetta. Attam godhee fudha.
garaa kiyya yesus akkana jedha kadhadhu hin argattaa jedha yesusitti yoo amanne fayyaa hin arganna eessaa argatta yesus lafa itti fannifame san irraa ee hin argatta fulee sanitti isaan walin argina yoo san nu akka womaa womaa mataa keenna ofin laakkuufna inni ammoo maraayyuu ka maraatu iyyuu golgoltaatti cubbuu maraarraayyuu nu qulqulleessuu hin danda'a achitti hiree guddoo argachoo hin dandeenna
Gorsa kenna Yesuusi.
Gorsa kenna.
Yesuusi.
Gorsa kenna.
Golgoltaatti.
Gorsa kenna.
Kanuu du'e.
Gorsa kenna.
Yesuusi.
Gorsa kenna.
Du'a keessa.
Gorsa kenna.
Kanuu kaa'e.
Gorsa kenna.
Yesuusi.
Gorsa kenna.
Jireenyi kiristaanaa akkamitti jammarama? Yoo namni karaa cubbuu irraa deebi'u jala qabama. Yoo Yesuus kiristoos amane karaan jala qabama. Nama saniif cubbuun hin dhiifamaaf. Yoggaa sanii jireenya haarawaa rabbi irraa argata. Namni suni hafuura qulqulluun rabbi irraa dhalate jedha waan. Ilma waaqaallee hin ta'a. Ilmi namaa yoo dhalatu abbaa fakkaata. Akkuma abbaa hojjeta. Kiristaan illee akkanuma waaqa fakkaata. Waanni waaqa sam'ii waan ta'eef. Ilmi guddatu aannan baay'ee dhuguu barbaachisa. Akkasuma dhiyaana baay'ee nyaachuu barbaachisa. Yoo akkana dhiyaanate malee jabaachuu hin danda'u. Yoo dhiyaanachuu baate hin du'a. Sagaleen Rabbii kiristaanaa akkuma nyaataaf dhuddooti. Sagaleen Rabbii jaalala waaqaa nu argisiisa. Kanaaf ammoo sagalee Rabbii baruu nu barbaachisa. Yoo akkana ta'e malee kiristaana jabaa ta'uu hin dandeenyu. Akkana malee fatanaa baanee hin dandeenyu. Cubbuu baay'ee hojjenna. Kiristaana jabaa akka taanu sagalee waaqaa gizee hundumaa kaasuu nu barbaachisa. Ijoolleen warra irraa dhalatte jaalachuu baruu isaan barbaachisa. Warraallee ajajamuu isaan barbaachisa. Akkanuma kiristaanni waaqa isaanii amanuu fi jaalachuu isaan barbaachisa. Isa waliin yoo ta'uu baanne attamit jaalachuu dandeenya. Ilmi abbaan argini abbaa jaalachuu hin danda'u. Akkasuma kiristaanni waaqa isaa yoo arguu baate jaalachuu hin danda'u. ka isaan waaqa hedduutti jiru jaalanni qabbanaa'aa deema ajaja rabbi illee godhurraa hin hafa akkanuma kiristaanni guyya guyyaanii waaqa kadhachuu isaan barbaachisa gizee hundumaa waan rakkate sanii fi waaqa waamuu barbaachisa yoo nu kadhannu akka nutti dhufu abdii nu kennee jira waaqa tola isaatii fi galateeffachuu nu barbaachisa wanti galateeffannuu fi ilma isaa waan nu kenneef waanni jaalala isaa akka nu barsiisuu fi kadhachuu nu barbaachisa. Guyyaa sanbataa kiristaanonni hundumtuu walitti qabamuu barbaachisa. Gurmee tokkocha ta'anii jaalalloo isaa qabachuu isaan barbaachisa. Kiristaanni hundumtuu adda addaanii waan mishaa akka hojjetanii wal barsiisuu barbaachisa. Daa'imni yoo xuraa'ee jedhee qulqullaa'uuf dhiqachuu isa barbaachisa. Cubbuun akka xurii'iiti. Waan hamaa yoo hojjannee waaqa gaddisiifna. Kuni cubbuu waan ta'eefi waaqa himachuu nu barbaachisa. Waanni akka cubburraa nu qulqulleessu kadhachuu nu barbaachisa. Yoo cubbuu keenna isa himanne inni nu dhiisuu hin danda'a. Garaa keenna wanna hamaa irraayyuu nu qulqulleessa. Gizee tokko tokko seexanni waan hamaa akka hojjennu nu gorsa. Kanaaf isaan morkachuu nu barbaachisa. Waan gaarii hojjechuu fi humna akka nu kennu kadhachuu nu barbaachisa. Isa malee karaa qajeelloo hojjennee hin dandeenyu. yoo isa gaafanne inni nu gargaaruu hin danda'a waan duraan abdii nuu kenneef waaqatti amantee waan gaarii hojjechuu baattee waan isin gadda gizee tokko tokko rakkoon nu dhufa yoggaa rakkoo keessallee taanee gara waaqaa kadhachuu nu barbaachisa waanni gizee rakkannu hundumaa akka nu gargaaru waan beennuu fi kadhachuu nu barbaachisa kanaaf ammoo waan gizee hundaa akka nu jaalatu qaabachuu nu barbaachisa kiristoos nuu jedhee akka du'ee irraanfachuu nu barbaachisu. Kanaaf ammoo gizee hundumaa isa galateeffachuu nu barbaachisa. Yesus jaalala waaqaatiin turi nuun jedha. Ajaja kiyya yoo dhageettanii jaalala waaqaatiin jiraattan jedha Yesus.
Aan Yesuus imaan fire, atele fire son. Yesus wa chubun kabu, nuf jede do emission.
Numara kesomota manike naguba Yesu nuf jede do e kanu gode goda.
A Yesus iman fire, atele fire son. Yesus wa chubun kabu, nuf jede do emission.
Seexaanni seebootoche nu soqaa ola gaafu namni see bordeeffate seexaana fille laafu.
A Yesus iman fire, atele fire son. Yesus wa chubun kabu, nuf jede do emission.
Uleenoo tolchuuf jette mana saamii deemte dhuftite ammaan turtu kaamilee kitingette.
A Yesus iman fire, atele fire son. Yesus wa chubun kabu, nuf jede do emission.
Jaalaalte dhomte jette sunillee dhumuun olle kotta waliinu qabe akka hoolota banne.
A Yesus iman faye, atile faye sa. Yesus wa chobon kabu, nuf jale du emishan.